iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ndabaramukije inshuti bakunze muteze amatwi ibiganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabaha ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara muri cya cumi n'umunani muri kumwe na joe diane n'ahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya turasanga iyi gahunda ishobora kuzotebya abantu kugira ngo baronke indya zabo kuko ni bake bake bagenda bararonka amakarata kandi byateye ikibazo cyane kuko abantu bose baguma biyumvira twebwe indya zaraheze none tuzoronka ryari kugira tuje gusoma utu ni tumwe mu tunenga impunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi ya rusenda iri mu ntara ya kivu y'amajepfo ya kongo zinenga ku dukarata basigaye baronkerezwa ko imfungugwa iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere y'iyo nkuru nemeye kugaruka ko mu kanya n'izindi ndabafitiye mbanze ndababwire muri make ko muri turukiya abaharanira agateka kazina muntu bagera kuri batandatu barabe batawe mu mvuto harimo n'umukuru w'ishyirahamwe amnesty international abantu bafashwe n'igipolisi aho bari mu ihoteli mu nama y'umutekano bahogwa ko bafashije abiyahuzi e, bamaze gufata bamaze gufatwa sentare ya istanbul ntiyatebeje kuvuga ko itegeko gutanga itegeko ry'uko abo bafashwe batazore kugwa badaciriwe urubanza ivyegeranyo vyasohotse mumenyesha amakuru bitandukanye bivuga ko abantu bafashwe baturuka mu bihugu vy'ubudagi no mu busuwise bagirizwa ko bakoranye n'abarwanyi b'umuhari w'abakurde uregwa kuba ukorana n'umu islam fetula gulen gulen yagirizwa ko yatunganije igikorwa co kugomba guhirika ubutegetsi bwa perezida recep tayyip erdogan ibihugu vya burkina faso hamwe na cote d'ivoire bisanzwe bigeramiwe n'ibitero vy'iterabwoba vyatangaje ko bigiye kurwaniriza hamwe iterabwoba ivyo vyemejwe n'abakuru b'ivyo bihugu vyompi uko ari babiri abakuru b'ibihugu bompi batangaje ko bategerezwa guhangana bari hamwe n'ibibazo vy'abimukira iterabwoba ubwizi bwa nabi kubera bibera ku mipaka yabo hamwe no kwiyongera k'ubushuhe kw'isi ku mugabane wa amerika perezida donald trump yaragiranye umubonano na perezida vladimir putin w'uburusiya umubonano utavuzwe cyane wabaye mu ntango z'uku kwezi mu gihe bari mu nama y'umugwi g20 iheruka kubera mu gihugu cy'ubudagi ivyo vyatangajwe n'abategetsi bo mu biro vya perezida wa amerika ian blemer umukuru w'umurwi eurasia akongera akaba n'umuhanuzi mu bibazo vya politike muri burusiya yavuze ko uwo mubonano ata vyinshi wavugiwemwo kandi ko amaze ikiringo kitarenga isaha imwe gusa yamara ibiro vya perezida donald trump vyo bivuga ko atari inama ariko cari ikiganiro kandi kitafashe umwanya munini mu rwandiko perezida trump yasohoye ace ku rubuga rwe rwa twitter yaramiriye kure ayo makuru mu kuvuga ko ari amakuru y'ikinyoma radiyo ya amerika muratwumva kuri efuperi mirongo icyenda na kane n'ibice icenda na efuperi mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda nawe tukumvikana kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze ikiganiro cacu cuno munsi tugihere mu ntara ya muyinga ivugwamwo umuvuduko munini w'igwirirana ry'abantu imvo nyamukuru zitangwa na bamwe mu banyagihugu baganiriye n'ijwi ry'amerika akaba ari ukudahurumbira uburyo bwo gutandukanya imvyaro no gusama imbanyi zisama zitifujwe moyizi misago niwe tubazi vyinshi kw'ino nkuru muri iyo ntara imiryango itari mike ifise abana bari hagati ya batatu na batandatu hari n'indi miryango usanga ifise abana basha kuri icumi n'abarenga abanyagihugu bakavuga ko muri kino gihe usanga abakenyezi basama ku bwinshi eka n'abigeme bibungenze ari benshi uyu mupfasoni kubw'imana nadine ati abantu baragwira ariko ibifungurwa bikaguma ari bike n'isi ndimwa ikaguma yaga kugwira kw'abantu ni ukuguma abantu babyara kandi badafise amatongo yo kubarimiramwo batafise n'ukuntu bazohiga ayo matongo y'abo bantu y'abo bana bariko barabyara ivyo mbona abantu abantu bagwiriye mu gihugu Ha- hariho hariho abarya basomye hariho abarya baci- baciye ingero none nyene kuguma uvyaragura abana nyene udafise n'aho uzobarimira ivyo mbona bi- bi- bihangayikisha abantu none nkawe mu muryango wawe ufise abana bangahe mfise batatu kandi nabo batatu ndabona ko bangora kubera no- novyipfuza ntari bubironke ubundi hoho ntari buvyironkeshe zimwe mu mvu z'iryo gwirana ry'abantu hari umugenzo wo guharika hamwe no gufata ko umwana ari itunga mu muryango biri mu mico y'abarundi hambavu y'izo mvo hari ukutijukira uburyo bwo kubyara ku rugero iyindi mvo bavuga abanyagihugu ni uko bamwe mu bakenyezi bafasha mu gihe baba bibungenze gushika umwana akwiza imyaka ibiri uyu mupfasoni tangishaka marie louise ni umwe mu bafashwa asanzwe yibungenze barasoma ku bwinshi nyene n'amatongo azohavura yaga bazobure naho bazo barabarimira n'utwo barya abonye umwe abutoye aca avuga ngo mwe ngo nanje ubu nkeneye kuyitwara nanje nzogende kubutora aca aheba kugenda hamwe ku buryo agaca atwara iyo nda kubera ah, yahora agenda ku buryo agaca yirorerera n'uwundi wese nawe aca avuga kandi ngo nanaka yabutoye ngo naje wese nzosubirayo nawe agaca yitwara mw'ishyirahamwe ryishinze gukingira abana n'urwaruka hamwe n'iterambere ajevede mu ntara ya muyinga babona ko hakwiye kuba ihimiriza ku babyeyi ryo kuvavanura n'ivyumviro ko umwana ari itunga amyel uwizera arongoye iryo shyirahamwe akavuga ko leta yokwereka abanyagihugu akamaro ko kubyara abana bake icyo tubona gishobora gukorwa ubwa mbere ni uko abanyagihugu bamenyeshwa akamaro ko kubyara bake hanyuma leta igashyiramo ingufu n'abanyamashyirahamwe benshi dusanzwe dukora bimwe kugira ngo duhimirize abanyagihugu bamenye ibyiza byo kubyara abana bashoboye kurera kugira ngo bashobore kubategurira akazoza bashobore kubashyira mu mashuri ntibabe kubyara gusa kugira ngo babone umurongo w'abana ngo navutse ngo ataco bandondereye ngo nanjye ngo nzoguma mvyara ntibabone yuko bashobora gu- guharura itunga mu bana ahubwo babone yuko umwana ategerezwa kumuvyara abona ko muri kazoza azoshobora no guteza imbere igihugu intara ya muyinga ifise abanyagihugu barenga ibihumbi amajana umunani na mirongo ibiri n'indwi abajeje intwaro muri iyo ntara bakabona ko iryo gwirana ry'abantu ari imwe mu mvo zituma imiryango itari mike idashika ku iterambere denise ndaruhekere umuhanuzi wa buramatari w'intara ya muyinga ajeje intwaro imibano n'imico kama akavuga ko bafashanije n'amashyirahamwe ajeje ivyo kurwanya igwirana ry'abantu ku isi hamwe n'abajeje intwaro bama bahimiriza abanyagihugu kuvyara abana bashoboye kurera mu ntara ya muyinga tugereranije hariho abanyagihugu baba baba ibihumbi amajana umunani na mirongo ibiri n'indwi n'amajana umunani na mirongo itatu n'indwi abo bakaba bari mu ngo zingana ibihumbi ijana na mirongo itanu n'icenda ku kilometero kwadarato hoba hariho abantu bangana amajana ane na mirongo indwi kuko n'ubu turabona yuko ari ingorane Eh, turetse kuvuga ico dutegekanya ahubwo novuga ntico dukora turi kukivi duhimiriza dusubira abajejwe intwaro kuva hasi gushika hejuru Eh, turafata umwanya tugafata tugafashanya n'abajejwe amagara y'abantu tugafashanya n'amashirahamwe asanzwe akorera ngaha mu ntara tukagerageza guhimiriza abantu tubabwira yuko bogerageza kugabanya imvyaro hanyuma umwe wese akavyara abashoboye kurera kuko turabona ko ari ingorane tunaravye tugasanga hariho n'abana usanga baja mw'ibarabara hariho benshi baja mw'ibarabara kubera ko usanga mu ngo babaye benshi ugasanga uburyo bwo kubatunga si ikirenga ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bukaba buherutse gutangaza ko abarundi bamaze kwiyongera inshuro zine kuva aho uburundi bwikukira leta igahamagarira abanyagihugu kugabanya umurindi wo kubyara mu gukoresha ubuhinga bwo kugabanya no gutandukanya imbyaro ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu UNFPA ryitaho igwirana ry'abantu ku isi ritangaza ko mu Burundi umukenyezi umwe abyara abana batandatu imuyinga mu buseruko bushyira uraruko bw'u Burundi Moise Misago ijwi ry'Amerika ubu naho tunyarukire mu gasenyi quartier gasenyi iri mu gisagara ca bujumbura yazindukiyemwo abagize ibiro vy'umuhuza w'abarundi mu burundi ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu evariste nziko banyanka mwiriwe evariste abo bagize ibiro vy'umuhuza mu burundi bazindutse ngaho mu gasenyi kukora iki
nagira mbaze nkosore gatoyi diane aho mu gasenyi ntihari mu gisagara ca bujumbura ahubwo hari muri komine mutimbuzi y'intara ya bujumbura murakoze Eh, abagize cane rero ibiro abagize ibiro vy'umuhuza rero bazindukiyeyo eh, bagiye kuraba abanyagihugu baheruka kuhimurwa eh, kubera ibikorwa vyo kubaka ikibimba c'umukuru w'igihugu kiriko kirahabe- biriko birahabera abanyagihugu rero ntibashimye iyo ngingo yo kubimura kuko bashikiriza ko bataronse imizibukiro abagize ibiro vy'umuhuza rero eh, bazindukiyeyo bavuga ko bari bagiye kureba abanyagihugu eh, kugira ngo babaze ingene babayeho muri kino gihe inyuma y'aho bandikiye ikete ry'umuhu- ikete umuhuza w'abarundi edward uwimana bamusaba yuko bibafasha kugira ngo ikibazo cyabo kidadanuke ba banyagihugu muri make ba ikindi bavuze ni giki
abanyagihugu eh, icyo bavuze ni kijyanye n'imibereho yabo muri kino gihe eh, bamwe eh, barimutse bajya gusaba indaro eh, kure y'aho eh, hafi y'ahari kubakwa i- ikirimba cy'umukuru w'igihugu ariko hari abandi banyagihugu bahagumye muri kino gihe baba mu tuzu tu- tu- tw'ibyatsi bazingaguye eh, muri kino gihe bavuga bati ikibazo cyaba kitavuye mu nzira aho imvura itasurira eh, bazomererwa nabi bagasaba yuko rero icyo kibazo mu mezi abiri cyoba cyatoye umuti abo bagize ibiro vy'umuhuza w'abarundi hari ico bemeye
uwararongoye eh, izo ntumwa z'umuhuza ari we yeremiya kekenwa umuhanuzi mwishikira eh, umuyobozi mwishikira nako mu biro vy'umuhuza yavuze ko ibyo abanyagihugu bashikirije byose bagiye kubishira umuhuza kugira ngo nawe abishikirize eh, inzego zibijejwe kugira ngo bikunde ico kibazo c'abanyagihugu bo mu gasenyi bataronkejwe ibizibukiro eh, kive mu nzira urakoze cane rwose evariste nzi ko banyanka kuri iryo donido uduhaye turaza kongera tukwikoreko makuru yacu yo hanyuma kugira ngo tubwire ivyinshi utatubariye
murakoze namwe
abanyagihugu bo muri komine kabezi intara ya bujumbura bugarijwe n'ubukene bw'amazi ivyo bigatuma bamwe muri bo bikora ku mazi y'ikiyaga tanganyika abandi nabo bakikora ku migezi itemba iva mu misozi abo vyega bati umwanya n'umwanya korera iradushwaramwo mu ntwaro nabo bati ikibazo turakizi vuba turaza kudodora irya nino kugira ngo gikemugwe umunyamakuru wacu diane ndonse atugire ku muriri w'ino nkuru Bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba Kabezi wa komine Kabezi nyene bavuga ko iminsi itanu ishobora guhera batabonye ima ry'amazi rikoroka ku mabomba n'ayabonetse bavuga ko aba ari make cyane kuko isaha cumi na zibiri z'agatondo aba yamaze gukama abashirutse umwete baraheza bakavyuka igihe cy'isaha umunani z'ijoro kugira ngo bashobore kuvoma n'imiburiburi ayo kunywa aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya amerika tubwira ngo mu masaha munani hama saa kumi zigeze tukaca tuza twayaronsa rigembe twena tukanayabura tugataha uko nyene tukararayo bugaca amazi ataraza tukayabura sinye tukayaronka tuyaronse naho ni imana muca musubira kuryama eh bukeye mu gitondo sinka ntituryama kaca tugana mu yindi mirimo y'iwacu nyene twebwe ino mu kabezi hari abaryama saa mbiri saa tatu ni ukuvuga rero izo saa tatu uciye uryama saa hindwi uca uvyuka uza kuvoma nta bwoba mugira bwo kuja kuvoma mw'ijoro none ubwo burabwira ugapfa gutimbisa ugapfa kugenda nyomba ariso muhuye nyomba kikwitsa ukagenda nta kundi none gokirana abadashoboye kurarira ayo mazi nabo bavoma mu tugezi two mu myonga ahari ku kagezi kitwa kanyamazi gatemba kava ku mutumba gitenga uri haruguru y'uwo mutumba turi kuwa kabezi ariko hano kugacimbira umugongo agera kuhashika yamaze kugabanuka atagitemba cyane icyo bikoze biboneka ko abanyagihugu bimvye ikinogo kugira ngo aronke atega gutyo bashobore kuyavoma aha rero bamwe bayahagazemwo bayoga abana bayakiniramwo aha kandi aya mazi y'aka kagezi aca iruhande y'ivuriro ritoyi ryo mu kabezi umuntu ayihweje asa n'aho ataca umuntu yoyakoza ariko nubwo biri uko hari abariko barayavoma muri aba bayavoma batwiganira ko bayakoresha ibikorwa bitandukanye amazi muvoma nayi
yo gukoresha muyakoresha iki guteka
asa nabi gutya eh none ko atayandi dufise gitondo barayatekesha mugabo nk'ubu basha bayakoresha utundi dukorwa nko koza amasahani no kumesura je nawe mbona umengo uriko uravoma yego niko ndavoma ariko nayo gukoresha mu budongo kugira dushatize amatafari amazi nkayo yasize mu nzu abana ntibahora bayana Ibarayano. Iyo twabuze yo kunywa turahora tuyanywa.
komine kabezi ihereranye n'ikiyaga tanganyika ivyo bituma abandi banyagihugu batari bake baca bikora kuri ico ni sawa waje kumesurira hano waje uvuye mvuye aho haruguru muri japo muri kabezi basi ko waje kumesurira ino nta mazi mufise oyaha amabombo arakama none aya ayo muyamesuriramo mukongera mukayavoma yego turavoma ushitse muri co yakoresha gute turayakoresha nk'ibyo guteka kuhagira abana nubwo aba banyagihugu bariko baravoma iki kiyaga bakivomana agashavu uyu avuga ko ubwo bukene buva ko abanyagihugu bato bato boba batitaweho amazi nta kenya habuze uburyo bwo kuyaduha uko amazi ugiye kuraba nko ku makomine ntiyigera abura ku bantu biyifise amazi ntabura mwa ku bantu twebwe bato bato amazi turayabura muyabura kubera iki none amazi tuyabura ku buryo bwo kutwiyitaho kugira bayatumanurire amazi yava ruguru mu misozi tugira imana ko dufise tanganyika nyasa tuvoma kuko urabona n'abandi ko basanze ngaho bariko baravoma bongera bamesura ariko rero musitanteri wa komine kabezi ndayishimiye renirida avuga ko muri rusangi iyo komine atamasoko y'amazi ifise ivyo bigatuma amazi bayakura kure bikabasaba uburyo bwinshi ariko rero iyo ndongozi ya komine ibandanya ivuga ko ukuronsa amazi abanyagihugu biri mu bibaraje ishinga komine kabezi ntaho dushobora gukabuta amazi turonka turinda kuyasaba mu makomine duhereranye nk'ayo ari mutumba bayatoye imuhuta ayo ariko aramanuka nayo bayatoye muri komine mutamba ariko ubu uye dufatishijwe na ishyirahamwe unicef bicishije muri oap turamaze kuronka imigenzo ibiri y'amazi tuguma dudodora hirya no hino kugira turonke abagira neza badufasha ko icyo kintu nicyo kintu cya mbere kituraje ishinga ico bikoze abajeje intwaro ku mitumba bavuga ko bagerageza guhimiriza abanyagihugu gukoresha amazi atetse kugira ngo birinde ingwara zituruka ku isuku rike umukuru w'umutumba kabezi ndayizeye albert avuga ko bariko baragerageza gukinga ikiza ca korera cama cabafashe aho atanga akarorero ko abantu mirongo irindwi mu ci ryo ku mwaka uheze bafashwe kugacimbira umugongo k'uwo mutumba arongoye ariko nubwo abajeje intwaro bavuga ko bagerageza guhimiriza ibijanye n'isuku ariko abanyagihugu bo bavuga ko bahaye bitegurira ico kiza twayigwanya ariko ntibyasoboka kubera umutsafu w'amazi tunywa kubera atadukura amazi meza aha nta misi isigaye itadufase korera mu kumunani harageze korera itidufata rero komine kanyosha iza imbere mu makomine icenda agize intara ya bujumbura mu gukena amazi inkurikizi zabwo ni uko abanyagihugu baho bama bafashwe n'ingwara zituruka ku isuku rike muri izo abajejwe intwaro bavuga ko ingwara ya korera yama yateye buri mwaka cyane cyane igihe nk'iki cici mu ntara ya bujumbura diane ndonse ijwi rya amerika Diane Ndonse twokubwira ko ayo mazi yatanganyika abanyagihugu muri commune Kabezi bikora ko atari meza kuko ivyegeranyo bitandukanye biheruka gushigwa ahabona n'amashiramwe akingira ibidukikije mu Burundi yerekana ko ikiyaga Tanganyika arico kiyaga kibangamiwe kuruta ibindi vyose kw'isi muri no mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bushikiranganje bw'ibidukikije buhanura abantu bose kwirinda ibikorwa vyonona amazi yatanganyika inkuru dukesha umunyamakuru wacu Eloge wi kabiri ekaneza nari nabicaye ku masonga nkitangura impunzi z'abarundi ziba mu kambi yo mu rusenda zatanguye guhuza zirasoma zikoresheje udukarata tw'ikoranabuhanga ariko rero ayo makarata ngo ntaborohereza kuko benshi batanatahura n'ingene akora vedaste ngabo atubwire byinshi kuri ino nkuru Ishiramwe mpuzamahanga rishinzwe ibiribwa ku isi PAMU ryatangije uburyo bushasha bwo guhaha hakoreshejwe ikarita y'ikoranabuhanga izwi ku izina rya Scope Card ku mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi yo mu Rusenda aho iyi karita ije isimbura impapuro za bo zari zisanzwe zifashisha mu guhahisha muri iyi nkambi igihe co gupokera ibiribwa kigeze iyi karita y'ikoranabuhanga y'ubururu iriho ifoto n'umwirondoro w'uhagarariye umuryango ikaba yatangiye gutera impungenge kuri zimwe mu mpunzi z'abarundi zari zisanzwe zikora umurimo w'ubukomisiyoneri hagati y'impunzi n'abacuruzi bagemura ibiribwa mu nkambi aho aba bakomisiyoneri baguriraga impunzi impapuro zabo ku mafaranga asanzwe hanyuma bakazigurishiriza abacuruzi ariko iyi karita y'ikoranabuhanga ifatwa nk'amata y'abashitsi abakomisiyoneri batangaza yuko yababereye imbogamizi amaburumva hariho akarusho Eh, twebwe abakomisiyoneri harimo akarusho ndetse n'abahora bapokera atari abakomisiyoneri bahora batugurishirizaho nabo nyine ntibyabashimishije kuko twebwe ku mabo twahora tubagurira bakaduha tukavana ko bakagenda urumva rero ni ikintu kigoye kugira kwizera guhereze iyo karite elegitoronike yiwe Mu- mu- kuri bo imwe bavana bwawe amafaranga angana gute bo imwe yaba ari kenzi dorari rero kenzi dorari kenshi twakunda kuyigura bivanye n'ukuntu eshanje ya dorari yapanze ariko ubu to twari ko twari ku mafaranga ibihumbi cumi na bitanu by'amakongo niyo twayigura bo imwe uko natwe bagaca badushirira ko sengisa kw'iyo bo twagenda twunguka ko amafaranga amajana atanu ariko ubu biragoye kandi baba basandagije bamwe bariyo abandi bariyo bisaba gufata imoto mbese wogura boyi imwe y'ibihumbi cumi na bitanu ugafata imoto yasengisa gushika ahandi aba ari wa mukiriya wawe nta kintu uba ukoreye ntibishoboka vurema twe turi mu gihombo vurema nta kintu kirimwo ntabyo ese niki impunzi z'abarundi zivuga kuri iyi karita nshasha y'ikoranabuhanga zahawe by'ukuri aka karite baduhaye gafite akamaro kanini cyane rwose kuko eh, umuntu biragaragara ko atazoza araruha mu gihe agiye kugatora kuko turi ko turagatora turi ko turatondera amabo byaturusha cyane rwose hari n'igihe baduha barinze kuturaba ikimyore tukababara bakayima abasaza n'abaki bose wasanga afise nk'umuryango w'abantu cumi akarorero ugasanga ha- baguhaye abantu batanu batandatu abandi bakabura urumva rero ibyo kugira ngo ntibizosubire iyo ni avantaje ya mbere tubonye kuri ako gakarata iyi gahunda ifite ibibazo bishika bitatu ubwa mbere ni uko tubona abantu batayitahura batarayimenyera ngo bayitahure neza uko imeze Eh, ubwa kabiri naho turasanga iyi gahunda ishobora kuzotebya abantu kugira ngo baronke indya zabo kuko ni bake bake bagenda bararonka amakarata kandi byateye ikibazo cyane kuko abantu bose baguma biyumvira twebwe indya zaraheze none tuzoronka ryari kugira tuje gusoma ikindi kintu ca- cibonekeje ni uko abantu bizobasaba kumenya ukuntu babika irya karita kuko bisaba ubuhinga bwinshi yuko uyiravye nabi ukayihuza ni telefone ukagira gute ishobora guca yononekara noneho bikaba ibintu bikomeye kugira ngo umuntu ashobore kubona iyindi kuko bizosaba igihe kinini hariho ni n'igisata kijejwe ivyo bibazo bizoba vyashikiye umuntu uwo ari we wese uyitaye basaba ko ugenda kumenyesha kuri ico gisata kijejwe ingorane zibaho icyo gisata kigakorana kigizwe n'abantu ba seri ARD impunzi pame umva batabonetse ntushobora kuronka karata bi- nabo bakavuga yuko bisaba indwi zibiri hamwe indwi zibiri yitakaye indwi zibiri gaca bihura ni pokero urashaka kutaronka iyo rasiyo yawe bisaba rero ko abantu bazibika bavuga ko bazozana ubundi buntu bazoza barashiramo amakarata kugira ntizitakare byoroshe ku rundi ruhande hari impunzi zisanga ubu buryo bwari busanzwe bukoresha bwo guhahisha hifashishijwe zabo aribwo bwabangukaga ugereranyije n'utu dukarita dushasha tw'ikoranabuhanga bataramenyera gukoresha kuko usanga muri village hari guhaha abantu batarenze magana abiri ibi bigatuma izindi mpunzi zitarahabwa uburenganzira bwo guhaha zikomeza gusonza kandi ibiribwa biri mu isoko muri village bariko baduhereza abantu cumi na batanu natwe muri village ngira hariyo nk'amajana none twobaho gute natwe ntibadupfuma duhereza amabo yacu basi bayazana amabo kugira dukwigwe ngo twahora dukwiga inzara iratwisha abana ba- amatayi yamaze kuduherana inzara abana baguma baturirako barira n'inzara kandi na- natwe ubwe twabuze icyo dufata n'icyo tureka ntaho dufise tujya ntaho dufise twikora Eh, kuri boho ya mi- yaba na mitende hagera gupokera bimwe nimba byashika tukaba twabimaze cyangwa bikaba du- bishika tukaba tubifise twagira ntitwa- twakwiyaranja hari n'igihe twagura na mugenzi wacu aba afise nk'amatayi menshi akaduha tubamenyeshe yuko ubu buryo bushasha bwo guhaha hakoreshejwe ikoranabuhanga buri kubera muri site ya rurinda gatunguru ndetse na rusenda vedasi ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu
Misi yose nkano masaha turabashikiriza ikiganiro c'amagara y'abantu no musi rero tukagaruka ku ngwara ya prostate umunyamakuru wacu Raisa Liliane n'amahoro yaganiriye na muganga arongoye intara y'ubuvuzi ya Mwaro muganga Nikora Ntunga aramubwira ibitandukanye kuri iyo ngwara isonze cane abanyagihugu b'imwaro reka tubaha akanya batuyagire iyo ngwara abaganga bita adenome de la prostate ifata agace kamwe k'indani mu bihimba vy'irondoka vy'umugabo ahaca intanga zivuye mu matengatwa kugira zisohoke ako gace karagwara mu kumva ububabare no mu kuvyimba rimwe na rimwe hagashobora kuvamwo ingwara ya kanseri abaganga bemeza ko iyi ngwara ikarira abantu bariko bagera mu zabukuru guhera ku myaka mirongo itanu kuduga aha mu ntara y'ubuvuzi ya mwaro bavuga ko iyi ngwara yibonekeza cane mu makomine aherereye mu karere kama ka mugamba nka rusaka gisozi na ndava ahagwiriye abasaza kurusha ahandi muri ino ntara iyi ndwara ijanye no kuvyimba kwa prostate iyo ifashe abatama aha mu ntara ya mwaro hari abadaca bashoka bamenya ivyo ari vyo ku bw'ivyo muganga nikola nitunga arongoye ino ntara y'ubuvuzi aratanga umuco ku bimenyetso vy'iyi ndwara umuntu atangura kumva ababara mu ruhago munsi y'umukondo hanyuma agiye ku mwanda muto akumva ababara byanka hanyuma kandi n'umurindi w'umwanda muto eh, wari usanzwe uhari ukagabanuka cyane gushika mbere naho eh, bishobora kwanka yuko umuntu aja ku mwanda muto agaheza akavyimba mu ruhago hariho n'abandi kandi usanga bakunda kugira indwara zijya bita infection urinaire ziguma zigaruka Ah, muri ico gihe maze kuraba bakamugira ibipimo bagaheza bagasanga biriko bituma n'uko kuntu ku gace k'umubiri bita prostate kavyimbye kubera iki hakarirwa cyane abo bantu bariko baregera za bukuru bukaba bariho impamvu y'umwihariko ko abahinga bamwe bamwe bavuga yuko vyoba bijanye n'akaronda mu muryango Eh, ariko kandi hari n'abandi bavuga yuko umuntu w'umugabo iyo amaze kurenza imyaka mirongo itanu usanga eh, ako gahimba gakarirwa cane cane n'ibihindagurika vy'inkabuzo zo mu mubiri ivyo bita hormone ikindi ni uko hari amakuru atandukanye mu banyagihugu ku bijanye n'ibitera iyi ndwara aha ni mu gihe hari abavuga ko iyi ndwara ikarira abantu baranguye imibonano mpuzabitsina igihe kirekire mu buzima bwabo mu gihe hari undi muce wuvuga igihushane cibi kuri aya mazinda ya bamwe n'abandi muganga nikola nitunga yemeza ko gushika ubu atagituma nyezina kiramenyekana coba gitera iyi ndwara ya adenome de la prostate kw'ico bikoze ishobora kugwara uwo ari we wese ariko hariho abahinga bamwe eh, iyo uriko urasoma ibitabo ibi canke ibindi ushobora gusanga hariho abavuga yuko iyo ndwara yoba yagaragaye ku bagabo baba baragize abakenyezi benshi ariko kandi hariho n'ibindi bitabo navyo mu gihe eh, bivuga yuko eh, iyo ndwara mbere ishobora eh, no kwibonekeza ku bantu b'abagabo batigeze banarongora canke mbere atabagore benshi bagize ibindi nabo hariho abavuga yuko eh, iyo ndwara ishobora kuba iva no ku bintu umuntu afunguye ibifungurwa bigwiriyemwo inyama eh, viande rouge ariko nta kintu na kimwe kigaragaza yuko arivyo biri- bi- bituma umuntu agwara iyo ndwara ya adenome de la prostate Eh, muganga aramupima nashaka mvuge kandi hariho ibipimo bimwemwe tutagira Eh, vya bipimo vyo mu maraso mbere n'igipimo kirya kimurika mu nda bita ekogarafi ino mu ntara y'ubuvuzi ya mwaro ico gipimo ntaco dufise ibindi bipimo navyo eh, vyo mu maraso bisanzwe vyerekana neza yuko umuntu afise iyo ndwara ya adenome de la prostate canke kanseri ya prostate ivyo navyo nyene hariho ivyo tutagira ibindi bipimo tugira ngaha aye turashobora kumugira ibipimo bimwe haba mu mukoyo kandi hariho n'ivyo ndetse tugira mu maraso tukabona yuko hariko haraba inkurikizi e, zijanye n'iyo ndwara abaza kuvyemeza neza n'abaganga basanzwe barabinonosoye gusumba kandi bafise n'uburyo bwo gupima eh, buhanitse gusumba ubwo dufise muganga iyo ngwara irakira iyo umukoze eh, hariho benshi tumaze kubona eh, arakira neza akabandanya ubuzima ubwo buryo bwo kubavura bita shimiyoterapi hano mu burundi ntabwo dufise kubera iyo yamaze kuza yarengeranye iyo kanseri irashobora gushwara mu bindi bihimba mu bindi bibabaza abagabo bubatse bagwaye ino ndwara ya prostate ni uko badasubira kwipfuza vuba kurangura imibonano mpuzabitsina n'aha muganga nikola nitunga arafise ico abivugako kubera igihe yavyimvye hariho ibihimba eh, bimwe bimwe eh, vy'umubiri iheza novuga iga- i- igapfunganya arico gituma haca haba ingorane mu bijanye no kurangura amabanga y'ububatsi naho uyu muganga atabitigira atanga vy'abayigwaye mu ntara y'ubuvuzi arongoye amakuru dukura ku rubuga rw'abashakashatsi ku bijanye n'ingwara ya prostate muri afurika pca atwereka ko mu gihugu c'u burundi uko umwaka utashe haharugwa abagabo barenga ijana bahitanwa n'iyi ngwara mu ntara ya mwaro hayisa lilian inamahoro ijwi ry'amerika hakaba ari kuri Raisa Liliane n'amahoro rero duce dusozereye ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze inshuti bakunze mwe mwariko muratwumviriza yakoze Innocent Kimenyi na Eugenia bari kumwe mu hinga bw'ivyuma Diane Nahazo nije ndabategurira nkongera nkabashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara ndabipfurije kuranirwa mu banyu no mu vyanyu